ఇది నిజ్మి ది America ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri mikro muri kumwe nanje fide niyongabo ibi nabyo bigaragaza ko batazi neza n'ibibazo eh, bijyanye n'iyicarubozo cyane cyane ibibazo biri mu majyepfo nk'ikintu cy'iyicarubozo gisenyamutima ikintu ntabwo bakivuga uwo ni metre bernard ntaganda ayoboye umugambwe imberakuri avuga ku ishyirwaho mu rwanda ry'urwego rw'igihugu rushinzwe gushyira mu bikorwa amasezerano y'inyongera agwanya gufata abantu bunyamaswa n'ibyaha bibabaza umubiri iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigarukako mu kanya nyamara reka imbere yaho dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aroyisi bigirimana waramutse neza aroyisi
mwaramutse fideli mwaramutse namwe muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika amakuru ku burundi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ban kimune asaba inama ijejwe umutekano ya oni kurungika umugwi wa oni mu burundi ahamaze ibihe hagaragara ubwicanyi ariko ban kimune ntavuga ko ari inteko zo gucungera amahoro zorungikwa mu rwandiko yashikirije inama ijejwe umutekano ejo ku munsi wa mbere uwo mutegetsi wa onu avuga ko atewe ubwoba ko uburundi bushobora gusubira mu ntambara intambara ishobora gutandukira akarere kose nako nyine gasanzwe kari mu bibazo by'umutekano muke urwo rwandiko rumenyesha ko hashobora gufatwa imwe muri izi ngingo zitatu zikurikira iya mbere hashobora kurungikwa mu burundi inteko za oni zo gucungera umutekano iya kabiri hashobora kandi kurungikwa umugwi udasanzwe wa politike wo gufasha gutanguza ibiganiro no gucungera iby'agateka ka muntu ubwa gatatu hashobora kurungikwa umugwi w'abakozi ba oni wo gufasha umuhanuzi adasanzwe wa oni jamal benomar gushikiri, gushikiri gushyigikira murambabarira ibiganiro bya politike no guhanura leta y'u Burundi mu bijyanye no gukomeza umutekano ariko ku bwa ban kimune icyiza ni uko horungikwa umugwi wo gufasha atari inteko bivanye n'uko abona ibya politike n'umutekano byifashe mu burundi muri iki gihe mu gihugu cya burkina faso rock marc christian kabore yahoze ari minisitiri wa mbere wa burkina faso niwe yatahukanye ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ejo ku munsi w'imana abaye umukuru w'igihugu wa mbere atowe biciye mu matora mu karere k'ibihugu bya afurika y'uburengero mu kiringo cy'imyaka irenga cumi abategetsi bamenyesha ko kabore yahoze ari minisitiri wa mbere ku ntwaro ya blaise compaore ariwe yatahukanye intsinzi ku majwi mirongo itanu n'atatu ku ijana ibiharuro by'imfatakibanza byerekana ko uwo babangabanganwa azi ku izina rya zeferin diabre azi inyuma yiwe ku majwi mirongo itatu amakuru atangwa n'itorokanirizo ry'amakuru ry'abafaransa avuga ko diabre yakeje umukeba wiwe imbere y'uko ibiharuro bitangazwa ayo matora yari yateguwe ubwa mbere kuba mu kwezi kwa cumi uyu mwaka ariko yigizwayo inyuma inyuma y'aho akagwi k'abasirikare bagombeye gutembagaza leta mfatakibanza igihugu cya burkina faso kuva kironka intahe yo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu camye kirangwa n'intwaro z'umukazo zafata ubutegetsi habanje gukorwa itembagazwa ry'ubutegetsi muri leta iharanira demokarasi ya kongo naho ishyirahamwe mpuzamakungoneri rimenyesha ko abantu mirongo ibiri na bane basize ubuzima mu bitero byakozwe n'abagwanyi n'abagwanya leta ya uganda mu buseruko bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo icyo gitero cyabaye ku munsi w'imana cyarahitanye kandi umwe mu basirikare ba oni bagiye gucungera amahoro n'umutekano muri icyo gihugu mamani sidiku intumwa idasanzwe ya oni muri leta iharanira demokarasi ya kongo yarateye ivyatsi ico gitero cagabwe n'abarwanya leta ya uganda baba islamiste bitwa allied democratic forces mu ntara ya bene mu ntara ya beni murambabarira amenyesha ko abo barwanya leta ya uganda bateye ibitaro vy'ahitwa eringeti kandi baraturiye amazu n'amamangazini yo muri ako gace abagwanyi cumi na babiri muri abo bateye barasize ubuzima uwundi mutegetsi w'ishyirahamwe oni muri iyo ntara hose maria aranaze yamenyesheje- yamenyesheje ko kugaba ibitero ku basivile no ku bitaro ari ibyaha by'intambara amenyesha ko abo barwanya leta bazobibazwa imbere y'ubutungane muri leta z'ubumwe za amerika leta z'ubumwe za amerika zimenyesha ko zigiye kongereza izindi ngingo zo gusuzuma abafata ingendo bagana aha muri leta z'ubumwe za amerika iyo ngingo ifashwe inyuma y'ibitero byabaye i Paris muri uku kwezi iyo ngingo rero izofata abanyagihugu bo mu bihugu bishika mirongo itatu na mu- n'umunani barinda gusaba viza imbere yo kuza aha muri amerika imbere yo guhabwa viza hazobanza gusuzumwa hakoreshejwe gutera ibikumu n'amafoto kugira barabe ko umuntu yigeze kugira ingendo mu bihugu leta z'ubumwe za amerika zita ko bikorwamwo ibikorwa by'iterabwoba
urakoze aloyisi ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni umwanya w'amakuru yo mu karere mu burundi impwazangabo mu gisirikare y'ipete rya majo yarishwe arashwe abandi bantu bane barakomereka mu ijoro ryo ku munsi w'imana mu bunywero bwo muri katiye kirenga ya zone kinindo mu gisagara cya bujumbura abakoze icyo gitero ntibamenyekanye nk'uko bivugwa n'abari muri ubwo bunywero evariste nziko banyanka adufitiye n'ayandi makuru y'umutekano yo mu ntara ya bujumbura hamwe bita bujumbura rural ico gitero c'abitwaje ibigwanisho mu bunywero la facilite muri quartier kibenga ya zone kinindo muri komine muha cabaye nk'igihe c'isaha zibiri n'igice z'ijoro nk'uko abakora muri ubwo bunywero babivuga ico gitero cakozwe n'abantu batamenyekanye cahitanye intwazangabo mu gisirikare c'uburundi peta rya major abantu bane barakomeretse harimwo nenye n'ubwo bunywero azwi ku izina rya damasi hakizimana aharurwa muri babiri bakomeretse cane abanyakibenga bariyamiriza ubwo bwicanyi busigaye busanga abantu aho bariko bivuna akanyota umwe muri bo twasanze imbere y'ubunywero la facilite yabwiye ijwi rya amerika ko ubwicanyi bwabaye ndanse kandi buteye agahinda twebwe mu bisanzwe ibi bintu tubyakira nabi cyane kuko biratuma abantu badatekana ku mpamvu z'uko nk'ubu nk'aba bantu ubona basanzwe baza gutera nk'abantu ba- bibereye mu kabari bariko bafata- barivuna akanyota bica biboneka nabi kuko ntibihesha agaciro mu gihugu cyacu cy'u Burundi uyu mugabo atera akamo abigwa n'ibihe igihugu kirimwo gutorera umuti ikibazo c'umutekano kugira abanyagisagara ca bujumbura basubire kwibera mu mahoro ibiganiro by'ubyo birakwiye kuba kuko abagabo bari ngaha mu Burundi barashoboye bazogira ibiganiro mpakangira ngo bizotinda bije mu ngiro ku bintu vyerekeye umutekano wacu abo bitwaje ibigwanisho bobo tubasaba yuko bosha ibigwanisho hasi kuko inzira mbi ntiyigeze ishikana amahoro imbere ibintu mwene ivyoye birabaje cane muri twebwe abenegihugu si irya mbere haba igitero kuri ubwo bunywero la facilite abo twahasanze batubwiye ko haheze amezi abiri muri ubwo bunywero nyene hari umugizi wa nabi atamenyekanye hateye grenade ataco yahitanye twarondeye abaryango ba damasi hakizimana nyene ubwo bunywero ubu ari ku musego kugira bagire ico bavuze kuri ico gitero turabakena ico twamenye ni uko abapolisi bahashitse mu ijoro ryo kuri w'imana batwaye amatelefone ngendanwa atari make y'abantu bahasanze ku mvo z'amatohoza yo kurondera abateye tuyibutse ko igitero nk'ico co mu bunywero caheruka kubera mu bunywero bwo muri zone ya kanyosha muri komine nyene ya muha gihitana abantu cumi harahize indwi zitatu mu makuru y'umutekano kandi hari abantu batatu bitwaje ibigwanisho bishwe mu gitondo co kuri uyu w'imana n'abajejwe umutekano muri komine ya mutambu turi mu ntara ya bujumbura musitanteri wa komine mutambu emmanuel nkeshimana avuga ko abo bantu baharurwa kuri batanu bari mu nzu y'umunyagihugu ku mutumba gomvyi bamaze gutera amakenga abanyagihugu bo mu micungararo niko kubimenyesha abajejwe umutekano baza kubasohora muri iyo nzu ku nguvu inkoho zitatu na grenade zitatu abo bantu bari bitwaje zarafashwe babiri muri abo bantu bafatwa ari bazima ku ruhande rw'abanyagihugu hakomereka umuntu umwe nk'uko musitanteri wa komine mutambu yabibwiye ijwi rya amerika emmanuel nkeshimana amenyesha ko muri rusange umutekano wari wifashe neza muri komine arongoye kiretse ako kaciyemwo mu gitondo co kuri uyu w'imana agashimira abarongoye ku kuntu badonye urutoke vyihuta kuri abo bantu avuga ko batagenzwa n'ineza abasaba nyabuna kuguma barikanuye kugira ntihagire abaza kubahungabaniriza umutekano bavuye ahandi ibujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika mu rwanda harategekanywa gushigwaho urwego rw'igihugu rushinzwe gushira mu bikorwa amasezerano y'inyongera agwanya gufata abantu mu nyamaswa n'ivyaha bibabaza umubiri u rwanda rwemeza ko atagufata abantu mu nyamaswa bigaragara mu gihugu n'abagerageza kubikora barahanwa vy'akarorero nivyo asumta kaboyi adushikiriza biteganyijwe ko uru rwego ruzaba rwagiyeho mu mwaka utaha wa bibiri na cumi na gatandatu urwego ruzashyirwaho ruzajya rukurikirana umunsi ku munsi niba nta muntu ukorerwa iyicarubozo mu rwanda ni rero madeline umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu asobanura akamaro uru rwego ruzaba rufite rwashyizwe by'umwihariko kureba umunsi ku munsi uburyo abantu bafunze babaye bariho nimba nta bikorwa bibaza umubiri cyangwa icyorezo bakorerwa rugamije none kureba muri mu gihugu niba amategeko kuko ariho ahuye n'amasezerano mpuzamahanga hakabaza uburyo bwo gukumira haba muri polisi haba muri urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa uburyo buriho bwo gukumira iyicarubozo kuko hagomba kubaho amabwiriza asobanutse abuza tuge nk'umurinzi cyangwa umupolisi cyangwa undi abuza gukoresha gukora ibyo bikorwa bibaza umuntu cyangwa bitesha umuntu agaciro umuryango human rights watch wasohoye icyegeranyo ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu mu mwaka wa bibiri na cumi na kane uyu muryango ushinja leta y'u rwanda gufata abantu mu buryo bunyuranije n'amategeko gufungirwa ahantu hatazwi uyu muryango uvuga ko hari abantu bagiye baburirwa irengero ndetse ukanavuga ko benshi mu bana bo mu muhanda abakora uburaya bafungwa mu buryo bubi benshi bagakubitwa na polisi abandi bagakubitwa polisi irebera umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ndetse n'izindi nzego zinyuranye za leta zakunze kwemeza ko iyi raporo za human rights watch zidafite ishingiro uyu ni madamu nirere madeline umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu rwanda ibya human rights watch ngira ngo ubundi muri peresipe z'amaperereza uko bigenda habaho kubaza impande zombi iyo rero hari urwego cyangwa nk'umuryango waje ugakora iperereza ku ruhande rumwe ntubaze leta ntubaze n'izindi nzego zirebwa n'ikibazo kenshi bitera ibibazo ugomba kujyaho ibyo bintu biri kubera cyangwa byabereye kugira ngo umenye neza koko ibyo abo bantu bakubwira n'ibyo komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda ivuga ko nta bibazo by'abantu bakorewe iyicarubozo yigeze yakira uyu mwaka isobanura ko yakiriye ikibazo kimwe gusa cy'umubyeyi watwitse umwana we umuryango nyafurika wita ku miyoborere myiza ni umuryango udashamikiye kuri leta ukurikirana iby'uburenganzira bwa muntu bwana sirasi munyaburanga nkusi ukuriye uyu muryango avuga ko mu rwanda hashobora kuboneka abantu bakorera abandi iyicarubozo mu rwanda ikibazo cyatoca ni nk'uko wavuga ngo hari igihugu kidafite ibibazo nta kibazo kibazo cyatoca kiri hose ariko kiri ku nzego zitandukanye twavuga ko mu rwanda hari urwego rwiza kuko n'ubikora abikora yihishe kuko amategeko n'amabwiriza ntabwo abyemera n'ufashwe arahanwa so ikibazo kirahari ariko ntabwo kiri ku ntera ihambaye cyane niyo mpamvu no kuri urwo rwego ni ukuvuga ngo buri munyarwanda ni nabwo butumwa twatanga abe umuvugizi wa mugenzi we uru rwego ruzashyirwaho umwaka utaha abazaba barugize bazatoranywa mu bantu basanzwe bafite aho bahuriye no kurengera uburenganzira bwa muntu umuyobozi wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda avuga ko abazaba bagize uru rwego bazatoranywa muri polisi y'igihugu imiryango itari iya leta ikora ku burenganzira bwa muntu ndetse n'abandi bazava muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu iri tsinda rizajya rigenzura hose cyane cyane mu magereza kureba ko abahafungiwe badakorerwa iyicarubozo asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
tukivuga kuri iyi nkuru mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na metre bernard ntaganda ayoboye umugambwe imberakuri atangura amubaza ukugena urwo rwego rwo kubakwa koko ni byiza gushyiraho urwego nka ruriya gusa icyo nakwibutsa abatwumva cyane cyane abanyarwanda ni uko n'ubundi inzego nka ziriya zahozeho n'ubu ziriho aha navuga cyane cyane nka komisiyo ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu ni ku bwanjye rero nka metero ntaganda bernard numva ikibazo dufite mu rwanda si uko tudafite izo nzego si uko tudafite izo komisiyo yewe si uko tutanafite n'amategeko meza ikibazo kiri mu rwanda ku birebana n'iyicarubozo ni ikibazo gishingiye ku bushake bwa politiki niho ruzingiye igihe cyose hazaba hari ubushake bwa politiki ibyo bibazo byose bishingiye mu guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu byakemuka ariko niba iyi komisiyo ubwayo yihariye yajyaho musanga atari ubushake bwa politiki bugaragara musanga ari urwego nkuru rugiyeho rwakwibanda ku ki metero ntaganda ibyo rwakwibandaho ni byinshi aho siho ikibazo kiri kuko byo kwibandwaho byo kubungabanya uburenganzira bw'umuntu ibyo ko ni ikibazo nabyo bakwibandaho numvise ko bavuga urwo rwego numvise ribanda cyane cyane kuvuga ngo bazareba iyicarubozo ariko iyicarubozo nabonye bavuga cyane ni iyicarubozo rikorwa ku mubiri ibi nabyo bigaragaza ko batazi neza n'ibibazo bijyanye n'iyicarubozo cyane cyane ibibazo biri mu magereza hari ikintu cy'iyicarubozo gisenyamutima icyo kintu ntabwo bakivuga nyamara kandi ni nacyo kintu kigaragara cyane mu magereza bwana karekezi njye ukubwira ibi ngibi ni umuntu wabaye muri gereza imyaka ine n'ubu ngubu ibibera mu magereza nemeza ko ibijyanye n'iyicarubozo no guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwose ibyo bintu biracyari itetu mu magereza y'u rwanda mvuze urugero rw'iyicarubozo ry'isenyamutima nk'ubu nk'ejo bundi hashizeho ari nk'ukwezi nshaka kujya gusura madamu ingabire ariko ndakubwiza ukuri kugeza ubu ngubu banyangiye kujya gusura uwo mudamu nyamara ni uburenganzira aha rero ikigaragara ndagaga ko bya bindi biri mu rwanda ni ikibazo cyo kuba hatari ubushake bwa politiki niba se mu rwanda hatari demokarasi demokarasi akaba yo shingiro ya mbere mu kurwanya ubwo guhungabanya uburenganzira bw'ikiremwamuntu urakeka ko iriya komisiyo cyangwa urwo rwego ruri mu kwaha kwa leta ukorera leta uko jesipe rishaka urabona ko aricyo bizageraho niba mbumva neza metero ntaganda muragira muti ubushake bwa politiki ishyirwaho rya demokarasi isesuye nibyo byatuma gushyiraho urwego rwanya cyangwa se rukurikirana ikibazo cy'iyicarubozo nibwo byatuma rukora neza cyangwa se rukora umurimo warwo rwose ibyo ni byo kubera ko niba mu rwanda afite demokarasi niba mu rwanda hatari icyo bita gutandukanya ubutegetsi ndavuga ubutegetsi tegeko ubutegetsi bushinga amategeko n'ubutegetsi bw'ubucamanza urambwira ko iyo komisiyo cyangwa se urwo rwego rufite abakozi bahembwa na leta hari icyo bazakora ndaguha nk'urugero ejo bundi ndi muri gereza narakubiswe baramvunagura zira yuko nanze kwicara mu bitaka zira yuko nanze kwicara mu byondo none se ubwo wakubiswe nande watemwe nande nakubiswe n'umuyobozi wa gereza afatanyije n'abacungagereza baracyakomeza natanze ikirego muri polisi n'ubu icyo kirego nta kintu na kimwe bigeze bakora kugira ngo bakurikirane icyo kibazo njye nakubiswe ndi perezida wa fondateri y'ishyaka ikibazo cyanjye nticyakurikirana urabona ko wa muturage wo mu rutoki y'ubunyambiriri ari we bazakurikirana ibibazo bye none se nk'ubu niba udafite sosiyete sivire yigenga urakeka ko abantu bashobora kuba ku isonga yo guhungabanya iyicarubozo mu rwanda ari urwego ruyoborwa na efuperi ntabwo bishoboka rwose efuperi ntihagarike kujijisha abanyarwanda cyane cyane amahanga kubera ko bayotse igitutu ku bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ndabashimiye cyane ni metre bernard ntaganda ni umunyamategeko akaba na perezida fondateri w'ishyaka ps imberakuri tuvuganye ari i kigali mu rwanda muri kongo abantu mirongo ibiri na batandatu bararokotse umwana umwe yitaba imana abandi cumi na batanu irengero ryabo rirabura mu mpanuka y'ubwato yabaye mu gitondo ceje ku munsi wa mbere itariki mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kiyaga ca kivu ubwo bwato bwo mu bwoko bwa kano rapide ni bumwe mu mato ya leta akora ingendo hagati ya goma na bukavu uciye ku izinga rya ijwi bwari buvuye igoma bugana i bukavu igihe bwari bugeze mu kiyaga hagati niho umuyaga wadutse hanyuma ubwo bwato ntibwashobora kubona inzira kandi ibirahuri by'imbere byari bimaze kumeneka amazi yatanguye kwinjira imbere mu bwato inkuru y'idonido turayishikirizwa na musafiri muropwe mustafa kemal umunyamakuru wacu akorera igoma mu buseruko bwa kongo ubwo ibikorwa byo gushakisha baburiye irengero muri iyo mpanuka y'ubwato bwa guverinema buzwi ku izina rya nyiragongo mu masaha yo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki mirongo itatu nzeni ku cyambu cya leta cyo mu mujyi wa goma byari ibyishimo bivanze n'amarira kuri bamwe bishimiraga kubona babo barokotse naho ku rundi ruhande byari amarira n'agahinda kubona abo mu miryango yabo baburiye irengero bakababazwa cyane n'uko n'imibiri yabo itaraboneka kuko ahubwo bwato bwarohamye hagati mu kiyaga cya kivu azwi ku izina rya grand lac bitoroshe kurokora uwaharohamiye ubwo yaba yamanutse hasi mu mazi mu masaha munani ku gicamunsi nibwo abarokotse bari bageze igoma bazanywe n'ubundi bwato bwarimo abatabazi nk'uko twabitangarijwe na bwana habamungu zaidi na rusangwa john bamwe mu barokotse ubuzima bwabo babukesha ubundi bwato bwari buturutse ku ijwi bugana igoma ubwo barebaga hakurya bakabona ukuntu iyo kano rapide irimo iragenda irohama noneho kapitene yahise asubira inyuma gushakisha uko yabafasha nibwo babashije kurokora makumyabiri na batandatu kuri mirongo ine na babiri habamungu akaba yadutangarije ko umuvumba ukomeye wabashije kumena ibiyo cyangwa parabrise ubwo amazi yatangiraga kuzura imbere mu bwato ari nako bwagendaga burohama buhoro buhoro ibyo bamwe bagereranya n'amateka yo kurohama kwa titanike bwana bujiriri kitambala kapitene w'ubwo bwato bwahagurutse saa moya n'iminota mirongo ine za mu gitondo gitondo yatubwiye ko bahuye n'izo nsanganya ubwo hari hashize hafi isaha imwe n'igice bahagurutse igoma ariko ntabwo babashije kutubwira bujya kuzimu bwaho barohamiye kuko busole ye idafite ibyo bipimo nubwo hagishakishwa abo baburiwe irengero bwana caroline nzanzu kasivita minisitiri ushinzwe ibya transporo n'itumanaho mu ntara ya kivu ya ruguru yabwiye abanyamakuru ko guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru yohereje amayikipe y'abatabazi kugerageza niba yabasha kubona imibiri y'abarohamye ariko akaba atangaza ko nta kizere gihari cyo kubabona ari bazima mu baburiwe irengero harimo umupadiri umwe wari waje mu muhango mutagatifu wo gushingira kandi nabo yari yasomeye misa y'ubukwe bwabo nabo bari mu baburiwe irengero tubibutse ko iyi kano rapide nyiragongo irohamye nyuma ya hosinyol nayo ya leta yarohamye ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka ushize hagati aho hari amakuru y'imiryango itegamiye kuri leta avuga ko hari raporo za tekinike zigeze kuvuga ko ayo mato matoya ya leta adafite ubushobozi bwo gukora ingendo mu kiyaga cya kivu kandi kuva yatangira ingendo zayo ntabwo abayobozi ba leta bitabira gukorera ingendo muri ayo mato kuko bahitamo kwigendera mu mato cyangwa muri kano rapide z'abikorera ku giti cyabo haba mu mujyi wa goma cyangwa wa bukavu igoma musafiri muropo mustafa kemal ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mbwira mwumviriza ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda perezida barack obama yatangaje ko ku buyobozi bwe leta zunze ubumwe za amerika ishobora gushyira imbere koroshya inzara ku isi binyuze mu kurwanya imirire mibi n'ubukene icyo gihe ubukungu bw'isi bwari bwaraguye kandi ibiciro by'ibiribwa byarimo gutuma abantu benshi bagira ikibazo cy'ibiribwa nibwo mu nama y'ibihugu by'itsinda ry'umunani jewit yabereye irakwira mu butaliyani muri uwo mwaka perezida barack obama yiyemeje gutanga amafaranga ya mbere angana na miliyari eshatu n'igice zo kurwanya inzara n'ubukene ku isi hadashize umwaka gahunda feed the future iba iravutse ni umugambi ushingiye ku ntego y'uko ibikorwa by'iterambere birushaho kugera ku ntego iyo ibihugu bikorewemo uwo mugambi byihitiyemo ibikenewe mu gukemura ikibazo cy'ibiribwa bike kandi bikagira uruhare muri ibyo bikorwa ibyo bikorwa biyobowe n'ikigo cy'amerika cyita ku majyambere mpuzamahanga usaid uwo mugambi wabashije kureshya izindi deparitoma icumi zo ku rwego rw'igihugu hamwe n'ibigo n'abashoramari bigenga bafatanyiriza hamwe uyu munsi biragaragara ko umugambi feed the future ufatanije n'izindi gahunda za guverinoma ya amerika zirwanya ibura ry'ibiribwa wabashije gufasha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere kugera ku bintu bifatika mu kurwanya inzara ubukene n'imirire mibi umwaka ushize wonyine feed the future yageze ku miryango igera hafi kuri miliyoni cumi n'icyenda binyuze mu nkunga n'amahugurwa kandi yafashije kugeza ibikoresho bishya n'ubuhanga ku bahinzi bagera hafi kuri miliyoni zirindwi ibyo birimo imbuto z'indobanure n'ifumbire mu by'ukuri mu myaka itanu ishize mu turere feed the future yagezemo umubare w'abana bagwingira wagabanutseho icyenda ku ijana muri etiyopiya mirongo itatu na gatatu ku ijana muri ghana makumyabiri na gatanu ku ijana mu bice bya kenya makumyabiri na rimwe ku ijana muri bimwe mu bice bya kamboje na cumi na kane n'ibice bine ku ijana mu bice bya bangladesh honduras na bangladesh byagabanuye cyane igipimo cy'ubukene kandi muri rusange abana barenga miliyoni cumi n'ebyiri ku isi bahawe inyongera mu by'imirire nka za vitamini n'izindi nyongeragaburo kugira ngo babashe gukura neza kugwingira ni ikimenyetso cy'imirire mibi kandi bituma umwana adakura neza mu bwonko ibyinshi mu bimaze kugerwaho byaturutse ku bufatanye bwa feed the future n'ibindi bigo byafashije abahinzi bato babonera umuti ikibazo cy'ibiribwa bagiturutse mu mizi kandi bongera n'amahirwe mu by'ubukungu binyuze muri feed the future leta zunze ubumwe za amerika irimo gufatanya n'ibindi bihugu n'inzego zitandukanye mu kuvugurura ubuhinzi nk'uko bivugwa n'umwe mu bayobozi ba usaid eric poster ugira ati kuva kuri aziya ukajya mu birwa bya karayibe ukagera muri afurika feed the future irimo gufasha kongera umusaruro n'amafaranga yinjirira mu rugo bigatuma kugwingira n'ubukene bigabanuka kandi imirire y'abana ikarushaho kuba myiza mu kureba imbere usaid n'abo bafatanya bazakomeza gukora ku buryo umuntu wese abona ibiribwa bifite intungamubiri akeneye kugira ngo abeho ubuzima bwiza kandi buzira umuze
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aroyisi bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru aroyisi
mu makuru avuga ko Burundi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Ban Ki-moon asaba inama ijeje umutekano ya ONU kurungika umugwi wa ONU mu Burundi aho amaze iminsi hagaragara ibikorwa by'ubwicanyi ariko Ban Ki-moon ntavuga ko ari inteko zo gucungera amahoro zorungikwa ku bwa Ban Ki-moon ico icyiza ngo ni uko horungikwa umugwi wo gufasha atari inteko bivanye n'uko abona ibya politike n'umutekano byifashe mu Burundi muri iki gihe mu gihugu cya burkina faso rock mark christian kabore yahoze ari minisitiri wa mbere wa burkina faso niwe yatahukanye ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yabaye ejo ku munsi w'imana abategetsi bamenyesha ko kabore yahoze ari minisitiri wa mbere ku ntwaro ya blaise compaore yatahukanye amajwi mirongo itanu n'atatu ku ijana uwo babangabanganywa azi ku izina rya zefene diabre azi inyuma yiwe ku majwi mirongo itatu ku ijana leta zunze ubumwe za amerika nazo zimenyesha ko zigiye kongereza izindi ngingo zo gusuzuma abafata ingendo baza bagana aha muri leta zunze ubumwe za amerika iyo ngingo ifashwe inyuma y'ibitero byabaye pari muri uku kwezi iyo ngingo izofata abanyagihugu bo mu bihugu bishika mirongo itatu n'umunani barinda gusaba viza imbere y'uko baza ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika imbere yo guhabwa viza rero hazobanza gusuzumwa hakoreshejwe gutera ibikumu n'amafoto kugira barabe ko umuntu yigeze kugira ingendo mu bihugu leta z'ubumwe za amerika zita ko bikorwamwo iterabwoba amakuru ava mu biro bya perezidanse ya leta z'ubumwe za amerika avuga ko iryo suzuma rizoraba abagira ingendo baza muri amerika
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.